Tají ọba, ọba aládé wúrà, àjípọ̀ ọjọ́ ikú dà, Jehova nìsí, Jehova ṣáàbà, ọba lórí ayé gbogbo, àkìkìtọ̀, àkìkìtọ̀ olódùmarè, gbanigbani lọ́jọ́ gbogbo, àrí ìró àlà, atẹ́rẹrẹ kárí ayé, òyìgìyìgì òyìgìyìgì apálá tó sòlé ayé ró tìmùtìmù lẹ́yìn aṣòdodo òkè pààrà sọ lọ́rọ̀ dídìdìrín mo ṣe kábíyèsí fún ọ aláà. This kind God oh, I never see your type oh. This kind God oh, ah, blessed be your holy name ah, this kind God oh, eh, I never see him type oh. Eh? This kind God, oh, hey, eh, blessed be your holy name. When I know as I dance, they gbadun Jesus. So. Oh. You see, anybody will know the value of Jesus Christ go know say if I dance past this one, nothing spoil. <laughs> because person will bring me out of dustbin and gutter from the prison yard where devil just palemon me go put to come padlock him. if I take oh, two, 24 hours non-stop, they take the praise am, e no too spoil e nothing for eye my people una do the eye will not take they see me He no go blind the ear will not take they hear me He no go go deaf Now me everybody they call mama nothing spoil because everybody know me well well for te television for nigeria me no be small year na i tey well well for tele no television for nigeria We don't know me but when time come wey jesus had mercy on me him time he say make i go preach the gospel so today i come to you as evangelist mercy oyebo. He don't tell where jesus don say make they anoint me make they consecrate me as evangelist but my mouth wey wide no one make i leave the thing where they do go answer the call but i thank god say jesus no take my disobedience take and wallop me he only call me with love and now I he come send me say make i tell you Now here i carry the message come send you so praise the lord as you dey look me so my people the good news wey i say make i come tell you today you go say I'm o inside the book of exodus chapter sixteen, sixteen to 18 wetin i carry come give you today na god's own scale measurement god's own scale e get as human being dey share wey dem go share dem go carry uh, uh, lion meat carry give themselves carry rat meat give you lion share dem go collect lion share come carry rat share give you that rat share wey dem give you sef say make you take a chop if you no hold am quick dem go still snatch am for your hand take am jolly but today i want to tell you this thing wey i carry tell you i wan tell you wetin dem dey call god's own divine scale god's measurement bible talk say my portion no man go desire am but e don tey wey the powers of darkness dey change your wages They change your wages the thing will be your own Then go share them in the realm of the spirit Chop later. come carry small give you die you know die make you exist you just exist Yeah. but you know they are alive but today god is reversing it the thing will happen here from exodus chapter sixteen if you jolly am from verse sixteen to eighteen na only that one na how i wan share today only that one yoruba dey talk say shoki lobe say na small like this some soup go sweet so tey you fit chop a whole pounded yam finish wetin i wan tell you today be say some years back in the bible when the children of god come dey hungry you know say e get some kind hunger e get some kind suffer wey be say if e catch your head e panel beat you well well <laughs> hey hey the door of the downfall of your house go go fly when better armor, better hungry catch uh, wetin dem dey call this uh, onigekuje for bible jacob and uh, eh, esau story when better hungry palemo esau well well esau decide decide say he no need the uh, the birthright make him just chop make him no peme so when hungry catch these people god come open heaven he give them manna say okay my people o oh, make una see na una manna be this make una dey jolly am dey go but wetin happen god tell uh, moses say make i tell you how i don share am na me be papa god and i know how many of una nine dey as a whole nation now make i tell you make each person get im e own omar and omar per person if na five dem dem dem be make everybody take for im brother if na five brother you get five omar if na one you be take one omar each person make e take one one and omar per person and omar that omar if you wear am one person no fit chop am finish you go do am now god say make one one person chop according to his size i no dey like make dem waste something me i be god my resources no dey finish i go dey supply dey go but on daily basis make everybody dey take one one omar per person o oh. i know how many people dey dey for israel dem be my people na me know them and i know their number so i don give them according to their number so that is to say if na thirty thousand people na thirty thousand omar god go release una see human being you don tell wey jibiti don master us make person mouth wide so they now they trouble so many nations now He there for family He there among friends He there everywhere Where be say oju waiting dem dey call oju kokoro for my land long throat apere long throat bible say when god don tell them say moses see oh, make everybody take one one homer moses say okay children of god god say me i tell una say ain't go bring food to come make everybody take one one homer when i hear dem say we hear when i hear dem say we hear when i <laughs> ah oga ah, ah, moses we hear you when god rain down manna from heaven bible say na that time dem show say dem wan sabi pass god for everybody wetin say dem sabi pass god for your life god go prove dem wrong wetin dem do bible say the mighty people just came first eh stop ah junior dey pack dey go ah na one old man god say make you take shut up you pack am pack am <laughs> take take more take more bible say some wey carry long throat pack more than the portion wey god dey say make dem chop and because dem pack excess give themselves dey share am the one wey remain the poor men just dey there say my dear make we pack the thing wey dey chop remain make we dey go they don take our own portion they don add am to their own so the one wey remain make we manage dey go chop god dey o oh. god dey make we manage the small dey go They put am for their small bag dey go all the jegudu jera longer throat when dem take their position pack more than wetin god give them. They carry am dey go but you know wetin surprise me if you go to verse eighteen If you go to verse 18 of Exodus, where are the yarn you so? Exodus verse, uh, chapter 16. I they read am from 16 uh, eh, from verse 16 to 18. But now 18, now be the gbege where they tell you so. Say God get his own scale for this life. If you use a eh, scale wey not be God own, and you use am for eh, for person wey be person of God, God go dey share am. God go dey share am. As everybody carry am they go for house god almighty god wey no be human being god wey no dey tolerate eguje god wey no dey collect eguje god wey know the thing wey don give everybody wey dem take oju kokoro wetin dem dey call apinrin longer throat apinrin wey mighty people take collect from the poor god come come down in in power and in majesty god come move am say you wey you carry plenty by divine hand wey god dey take come down he move the excess wey people wey think say dem wise pass god by the time wey he wan do he move the excess he comot am inside their bag he go move am go put am for where poor man wey dey cry dey so bible say and the man wey he own no reach when he reach for house say oh make una see well ah wetin i dey see so na small wey no reach even quarter of home and i carry o hey wey when he go open him bag he see say the omar wey god say make him collect god gone don full am back and the people wey take oju kokoro pack excess when they say ha ha oya oh open our bag let us see the omar wey we pack excess awalame dem see say god don comot the excess wey dem carry lis ten make i dey yarn you this story so everything Where enemy don't collect will be your own Where they take the jolly life as i speak today where they take this voice on behalf of the king because they do am for me too my own portion yes this matter where they talk so they come comot small for my nose They take and they jolly but when you see the way we i called, they call my papa god say god answer for me see how my enemy they take my life they flenjo oh. and me i dey i dey suffer and you know wetin wetin God do he simply come down collect my better jolly carry am give me everybody waka today if na bible talk am no be me talk am if na bible talk am no be me talk am open that mouth wey dey your mouth so open that mouth make you lift up your hand i wan give you just one minute eh you dey gbadu me so make you open that mouth say god my portion wey dey don manipulate in the realm of the spirit wey be say me wey i be prince me wey i be princess i come dey live a beggarly life tell dat god wey dey heaven wey change am for me say make e change am for you say god dem don take my own portion dem don take their evil weight take and collect my my own portion add am to their own and na im make me where i dey suffer so tell your papa god wey know where the matter be say god go rivers and let there be god reverse am back in the realm of the spirit as you reverse am back where everybody collect your own omar my omar where enemy don't take the jolly life God collect am back from you, God. Oh, oya open your mouth make you gbadura sharp sharp because the dance we enter body you supposed to tight fit the dance up. Oh, yeah, in the name of jesus christ your omar come back to you because bible say when god return captivities of the desire, zion he say we be like say with dey dream oya oh, as you dey believe so wey you dey pray May god dey return back your own omar where enemy don't share put oya oh, make it dey return am oya oh, make it dey return am your omar make it come back to you make it come back to you my brother make it come back to you my sister that where enemy don't share where the powers of darkness don't share in your family where they don't share where you they work where they don't share make it come back to you because god na god not be human being god bless you as you dey do me so very soon now you going to get better better get testimony because god will return captivities of zion he see dey strong gidigba he know they quench he know they die he know they expire He's the same yesterday today and forevermore Now jesus died for you for cross of calvary because of you na him make jesus give him life no be say dem kill am he die because he die for you to live everything for your life make e live as you dey hear me so everything wey don kpeme everything wey don lost make e come back to you so we all go dey flenjo dey jolly until next week when you go hear from me again make you no forget say everything get im e own time and season everything around the world worldwide pátápátá e dey confirm say the appearance of jesus christ the coming of king of glory e don near make you make sure say me and you oh when the road will be called up yonder oh when the road will be called up yonder. Oh, when the road will be called up yonder, my people, when the road will be called up yonder, make you there, there. Oh, make sure say when the saints are dining with Papa God forever, you there among until next week when you go hear from me again if you now not see me i no lost i still remain mama nothing spoil evangelist mercy oyebo until next week bye bye thank you very much. Oh. olódùmarè gbanigbani lọ́jọ́ gbogbo àrí ìró àlà atẹ́rẹrẹ kárí ayé òyìgìyìgì òyìgìyìgì apá ńlá tó sólé ayé ró tìmùtìmù lẹ́yìn aṣòdodo òkè pààrà sọ lọ́rọ̀ dídìdìrín mo ṣe kábíyèsí fún ọ àlá.